mukomeze kumva radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwese mwiriwe neza abo turi kumwe ni eugenie mukankusi wongeye kubasuhuza mbibutsa ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda no kuri metero makumyabiri na kabiri turi no ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kome ikaze mwese nshuti mu makuru y'uyu mwanya twagomba kubanza gutera ivyatsi iyo nyifato igayitse y'uwo mupolisi yarenze ku ndahiro akaja guhohotera abanyagihugu iyo nyifato rero ushikangaje n'umutekano bukaba buyigaye cane ukanahoza n'ababuriye muri ubu bubisha bwakozwe n'uwo mupolisi muri zone gatumba mu ntara ya bujumbura mu burundi umupolisi yaraye yishe mugenzi we hamwe n'abandi banyagihugu batatu mu runywero uwo rero hakaba ari pierre nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano mu burundi havuga nyine kuri ubwo bwicanyi bwabaye ejo kwa gatandatu inkuru irambuye turaza kubibagezaho mu kanya tubafitiye n'amakuru ya siporo kuri tour du rwanda isiganwa ry'amagare ikiganiro kira ndetse n'ikiganiro kwa nyaburunga mumenyereye uyu munsi ku cyumweru ni mu kanya rero mube hafi ya radiyo yanyu tuhere mu burundi umupolisi yaraye yishe mugenzi we hamwe n'abandi banyagihugu batatu yabarashishije imbunda hari muri zone gatumba yo mu ntara ya bujumbura abanyagihugu bavuga ko ubwo bwicanyi bwavuye ku kudahuza mu biganiro hagati y'umupolisi n'umwigeme bari kumwe mu nywero inkuru irambuye murayigezwaho na mugenzi wacu i bujumbura diane ndonse amakuru duhabwa n'abari mu bunywero bwahoze hitwa ku mbingo muri quartier gaharawe yo muri zone gatumba ya komine mutimbuzi ni uko abo bantu bishwe igihe cy'isaha hafi zine z'ijoro ry'ubu wa gatandatu rishira uwimana umupolisi atashoboye kumvikana mu biyago n'umwigeme bari kumwe muri ubwo bunywero yahitanye inkoho arasa mugenzi we yari kagerageza kubahuza hamwe n'abandi batatu bariko bivuna akanyota aha nyene bandi bane barahakomerekeye nahayo tade ni umwe mu bakozi bakora muri buno bunywero atwiganira uko byagenze haje umukobwa umukobwa n'umumaraya bwa twari dusanze tumuzi mugabo twe ntitwari twamenye yuko bafitaniye misiyo n'uwo mupolisi araza ngaho umukobwa aricara ngaho indani baramuseriva icupa rya mbere wa mupolisi acaraza maze kuza baranywa inzoga ngaha barasubira mu nyuma niho bambwira ndabasereva iyindi igira kabiri ndamubwira ati mama hera imbere yasi kuyampa imbere ca ndatora inzoga ndayishira kuri kontware heze kuri kontware ca batangura rero ibintu vy'akavuyo bashaka gushwana umukobwa aca aravayo acaza ngaha bokereza inyama umugabo acava hariya acaca ngaha n'inzoga hariza yasheshe ngaho turamubwiye ati wewe nta kuntu na kumwe woza gusesa inzoga z'abakiriya genda wicare hajya hanyuma aragukurikiranira ikibazo c'iwawe umwe mu banyagihugu bagize inyabune y'umutekano ari mu batanguye gutabazwa nawe yigana uko vyabandanije tuko turahanganira indani niho naje numva urusase rwa mbere duturukiye ngaha sangwa indani amaze kurasa bari ngahe muri veranda ngize nkwego ku muryango sa ndavuga ndamurunguruka ukumbona ni umupolisi yambaye na bere ndavuga aha rero nanje niyamara gutera iyindi ntambwe aranyica maze kubona kari karasonga sa ndamuca mu maguru ngize mpindukire niruke yahindukiye asarasa umusazi yari ngaha batazira bwayazi amaze kumurasa sa nkorokera ngaha ku mufurege nkorokeye ngaha ku mufurege ndabarasa mugasa mwongera mukabyuka abajejwe umutekano ndababarira nimumurase ngoya abanyagihugu bo muri quartier ya gaharawe yo muri zone gatumba basaba ko inyifato y'abapolisi baherutse guhabwa ngo babacungerere umutekano yosubirwako ibintu bidasobanutse kuko nk'umuntu ari yibicare n'icupa ry'iwiwe agaca ava hariya we ngo ni ukubera yari umupolisi ashaka kuyinywa ku nguvu we ni inzoga agaca yiyangira ninde uruzi amazi hari narya hariya y'ejo hari umumama umwe ariko rinywera agacupa harya bamuteye ku nzoga nk'uko nyene aranga bashaka no kumukubita ngo bamukurire yinda yari afise imbanyi tubona umenga ni akajagari ejo ho twace tubibona umenga ni nk'ivya nyuma bibaye kuko nta kintu kimwe bamutora naho coba ikigori ukiguze araza kucigenza kakimanyure kuca umenga mwakiguranye ngaha ntaguha ngo ruhari ikintu twosaba buri wese arondera agateka kiwibo ko niko twarondeye nta ndudu dukeneye twarondeye agateka niko twashatse twebwe twabatoye kugira ngo badukize ntitwabatoye kugira ngo batumare batwice abana bacu basigaye ku ngoyi sinzi ngene bizogenda mwebwe nyene nkuko muba muri hejuru muzobaza murabe ubushikiranganji bw'umutekano burahoza imiryango yabuze bukanavuga ko apese nizigiyimana leona yakoze iryo bara yaciye afatwa akaba arindiriye urubanza gukibiriraho bwa mbere hoho bwagomba kubanza gutera ivyatsi iyo nyifato igayitse y'uwo mupolisi yarenze ku ndahiro akaja agaca guhohotera abanyagihugu ubwa mbere hoho yakoze amakosa menshi ko yagiye mu kirabo yambaye n'umwambaro w'igihugu umwambaro w'akazi yongera atora n'inkoho ya- yategerezwa gukoresha mu gukingira abanyagihugu araheza aza ko- bari yakoresha mu kubagandagura iyo nyifato rero ubushikiranganji bw'umutekano bukaba buyigaye cyane bukanahoza n'ababuriye muri ubu bisha bwakozwe n'uwo mupolisi bunamenyesha yuko amatohoza aza yamaze gukorwa abagirizwa iri bara rero bose bakaba bamaze gufatwa ubu bakaba bamaze gushikirizwa ubutungane Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'umutekano avuga ko ari abantu batatu bagize uruhara muri ubwo bwicanyi uretse apese nizigiyimana yafashe inkoho hari n'uyundi mupolisi hamwe n'umwigeme bari mu minwe butungane mu ntara ya bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika Diane Ndonse urakoze kuri iyo nkuru nshuti turi kumwe nk'uko nabibabwiye tubafitiye n'amakuru ya siporo turi kumwe na mugenzi wacu kuri telefone eh, Jean Claude Munyandinda uranyumva neza Jean Claude
ndabumva neza eugeni ye ku makuru wakomeje kutugezaho yerekeye Tour du Rwanda isiganwa ry'amagare nagira ngo utubwire uwaba yegukanye wegukanye intsinzi muri iryo siganwa
Eh, nk'uko wari ubivuze koko isiganwa ry'amagare turu di rwanda bibiri na cumi n'icyenda waryegukanye nta wundi ni umunyaeritreya witwa merawi kudusi uyu nguyu akinira mu- eh, akinira ikipe ya asitana yo muri kazakistani aba- akaba akina nk'uwabigize umwuga uyu munyaeritreya rero akaba ari we watsinze eta- eh, etatu zose ziteranyije uko ari umunani igiteranyo cyazo o, zireshya n'ibirometero magana cyenda mirongo itanu n'eshatu akaba rero urwo rugendo rwose rurerure yarukoreshejemo amasaha makumyabiri n'ane iminota cumi n'ibiri n'amasegonda mirongo itatu n'arindwi bivuze ngo rero ikamba kudusi merawini we waryegukanye Ah, kuri uyu munsi rero nagaru- nabasobanurira ko yahageze muri etape umunani niyo ya nyuma yahageze ari ku mwanya wa kabiri ariko nanone yaje akurikiye umusangiro ngendo we cyangwa se uwo bakinana mu ikipe imwe yasana we nta wundi ni contraras rodrigo aha rero eh, kudusi yari azi uburyo acunga igihe cye neza ahagera ari uwa kabiri ariko ku giteranyo rusange cy'intera zose uko ari umunani arangiza ari uwa mbere bityo abari bambikwa ikamba rya turu ry'u rwanda y'uyu mwaka none se jean claude merawi um, kuduse urugendo yanyuzemo ni uruhe kugira ngo agere kuri iryo kamba
aha nibyo koko yanyuze mu rugendo rukomeye cyane cyane ko uyu mukinnyi asanzwe ari- yari- yarabigize umwuga ni umukinnyi ukomeye ubu rero muri iri siganwa turigarutseho rya bibiri na cumi n'icyenda uyu mugabo kuri turu ya mbere kuri etape ya mbere cyangwa se tubyise gutyo ya mbere agace ka mbere eh, yaje mu myanya myiza ariko ntiyaba uwa mbere ariko byari byatewe n'uko yaguye yakoze impanuka aranyerera aragwa aha rero bituma avuga ati akubita agatoki ku kandi avuga ati mu zindi ntera zigaragaza ubwo rero guhera kuri etape ya- ya kabiri ariyo ya kigali huye yabaye uwa mbere murabyibuka ko yashyizemo ikinyuranyo kinini cyane nacyo cyamuherekeje hanyuma aza no kwegukana etape ikomeye cyane etape ya gatatu ubwo bavaga i Huye berekeza i rubavu ahareshyaga n'ibirometero magana abiri na cumi na bitatu aho rero yahise afatiraho kuba icyo gihe umwambaro w'umuhondo yarawambaye arawuzengurukana arawugumana awutsimbararaho kugeza na n'uyu munsi ku ndunduro ubwo yarangizaga ari uwa mbere akegukana iyi turu di rwanda bibiri na cumi n'icyenda aho iri siganwa ryazamutse rikavanwa ku ntera ya kabiri n'ibice bibiri eh, bikaba rero byaratumye iri- iri nte- eh, iyi siganwa turu di rwanda rizamuka muri afurika rikaba riri ku mwanya mwiza wa mbere aha rero abakinnyi bitabiriye bitabiriye bari benshi harimo n'abakomeye nyine muri amakipe y'abagize umwuga ari nabyo byatumye eh, abakinnyi b'abanyarwanda basa nk'aho bagaragara in- inyuma mu b'inyuma cyane cyane ko bari bamaze imyaka itanu yose yikurikiranye batwara turu di rwanda ariko aho rizamuriye intera abakinnyi b'abanyarwanda byagaragaye ko bakiri ku rwego rwo hasi ye uravuze uti ikamba ritashye muri eritrea ariko harimo n'abandi bakinnyi benshi ah, b'abanyarwanda abo banyarwanda bo bitwaye bati muri iri siganwa
Eh, nk'uko nari bikomojeho abanyarwanda bari bahagarariwe n'amakipe abiri hari ikipe ya benediction iyi ngiyi niyo mu karere ka rubavu hakaba n'ikipe y'igihugu eh, timu rwanda ya ni amakipe abiri aha rero urwego rwabo eh, muri iri siganwa byagaragaye nk'aho mbese rubayabaye cyangwa ruri hagati na hagati cyane cyane ko iri siganwa ryazamuriwe urwego bigatuma noneho haza amakipe akomeye harimo n'amakipe asanzwe akina muri Tour- tour de france ni amakipe yabigize umwuga ubu rero nakubwira ko umukinnyi uza hafi ku rutonde rusange cyangwa classement general w'umunyarwanda ni areruya joseph ari ku mwanya wa cyenda birumvikana ko ni umwanya mwiza ariko ugereranyije n'uko abanyarwanda bari bamaze imyaka itanu aribo batwara turu di rwanda urumva ko bakiri inyuma uyu rero areruya ni umu- ari ku mwanya wa cyenda akaba asanzwe akinira ko marseille province mu faransa Eh, nkanavuga ko in- ikipe ku makipe cumi n'atandatu yari ya- yaserutse ikipe ya benediction nyine yo mu rwanda iza ku mwanya wa gatandatu birumvikana ko hakiri akazi ko gukora Yego.
nabyo byatangajwe mu kanya gashize n'umuyobozi wa federasiyo yo gusiganwa ku magare mu rwanda aimable bayimana Yego.
tuza kugenda tubagezaho byinshi yatangaje mu makuru yacu ataha urakoze cyane rwose ayo makuru turayategereje mu kanya urakoze jean claude Eh, murakoze namwe
kira kira kira
kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
mu kiganiro rero kira nk'uko nabararikiye mu kanya dutangira uyu munsi turababwira ku ruhare kuganira mu miryango hagati y'abana n'ababyeyi bigira mu byerekeranye no kuba abantu bakwirinda eh, ibintu by'ingeso mbi ni mu kiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho uyu munsi na mugenzi wacu francine ndeho ku bwayo ababyeyi basanzwe bitwararika indero y'abana babo barabigisha barabagaburira barabambika eka baragerageza ko umwana wabo ataco yobura kugira abeho neza birashika ariko ugasanga hari aho bibagiye gufata umwanya wo kwicarana nabo ngo baganire ibijanye n'inyifato ibereye mu buzima bwabo na cane cane iyo bageze mu bigero ibihe tugezemwo ariko ibintu bigenda birahinduka ababyeyi baraganira n'abana babo ibijanye n'irondoka nk'uko uyu mwigeme w'umuyabaga twaganiriye abitubwira hariho ababyeyi babitinya n'abandi babyeyi nyine bamaze kumenya yuko kuba hafi y'abana bibatuma bamenya ingene bikingira twebwe nk'abanyeshuri kubera no mu ishuri baba babitwigishije nta na kimwe tubyakira neza ahubwo tuca tubaterera n'ibyiyumvira kubera bajya ababyeyi bacu hariho ibyo bataba bazi tukabereka yuko ubu uye na twebwe tubizi ababyeyi nyene baba babona abana bamaze gukura nk'iyo bateramye nyene baca usanga bagize nk'akagwi bagaca baba barabibaganirira abana batoya batarimo bigisha ivyerekeye izo ngwara zandukira zitanakira mugabo si bose babivuga hariho abavyeyi bakibitinya n'abavyeyi bo nyene ubwabo baja baratahuye ko kuganiriza abana babo bifise akamaro ntangere yamara rero bisaba ubwitonzi abavyeyi ba ruguru bo gusanga kenshi bicwa n'isoni bakabura iyo babihera abana uraheza ukabaganiriza ukababwira ubaha n'impanuro cyane cyane aho byerekeye iby'umugera wa sida mbona wa- umurandagata mu gihugu urakikiriza buke buke ukababwira ngene ibintu bimeze mbonye atashe bwije nkamuhanura nti ibi bintu byo gutaha habwije si byiza kandi akanyumvira nkabona yuko ubu ataha hakiri kare mu masaha ya kare kuko kenshi ingorane zikunda kuba mu hwibiro w'ijoro nk'umwigeme niwe yohanurwa na nyina kuko umuhungu kenshi akunda guhanurwa na se ababyeyi ba ruguru birabagora ko uraheza ukagengetereza buke buke ukaranga nawe urahanura abavyeyi ba ruguru bibagora gute birabagora ba ruguru bazi ko ari aba ruguru nyene ntaco bapfana bo mu muji ba ruguru usanga kenshi badakerebuka cane batanavyitata n'imyanya baronka baguma biruka bakagira amasoni ntibababwire ngene ibintu bimeze uwundi muvyeyi nawe ahagarara ku mico y'abarundi iri mu bituma abavyeyi kenshi bataganira n'abana babo bisanzuye avuga ko ubundi umwana agumiza cane mu mutwe ico yaganiriye n'abavyeyi abarundi murazi imico ko igoye mu mico y'abarundi ariko dusanga dutegerezwa kuganira n'abana kuko n'ikibazo toca iruhande kandi n'ikibazo tubona ko cotera ingaruka mbi abana bacu turarondera rero ingene tubavugisha biragoye ariko waramenyeye kuganira n'umwana uraronka aho uhera mugateba mukabiyaga birafise akamaro kuko tutabibaganiriye babirondera hari ibyo bumva ahandi bitari byo bahakura inkuru nyinshi zirizo canke zitarizo ariko iyo umwana mwaganiriye kuko yizera cyane umuvyeyi ivyo umuvyeyi amuyagira azobishira ku mutima abigendereko gusumvya ivyo aba yum- yoba yumva n'abandi bana bagenzi we ico uwo muvyeyi atemera ariko ni uko abana bashirwa mu migwi y'abakobwa canke abahungu kugira baronke uko babaganiriza ku bwiwe umuvyeyi uwo ari we wese ico gikorwa kiramuraba umuvyeyi yamenyeye kuganira n'umwana kuva ari mutoya nta na kimwe batoyaga kuko bimutuma umwana amwizigira bimutuma umwana yugurukira umuvyeyi ni vyiza ko abavyeyi bomenyera kuganiriza abana babo ataravyo ngo ni umukobwa canke n'umuhungu kuko hariho abana batagira amahirwe yo kurerwa n'abavyeyi bose mw'ico gihe nimba asigaye ari umupapareza abana ateza kumuyagira kuko uwo mwana ntiyoca agira ingaruka mbi kuko ataronse umuvyeyi uwo mupapa niyubahuke amenyereze umwana kumuyagira hazogera igihe yuguruka kumuyagira ikintu cose abona ko comubera intambamye n'umumama ntiyogira isoni kuyagira umwana we ngo ni uko ari umuhungu bivanye n'ingene yakuze bayaga ubucuti bafitaniye agera igihe ata kintu na kimwe yotinya atinya kumubwira ariko ntiyorindira ngo azava arondera ngo ngo se wabo canke ngo aze kumuyagira kandi afise amusigaranya n'umuvyeyi abana basabwa kwirinda ibiyago bakura hanze kuko hanini indero itangwa n'abavyeyi ariyo nzira irashe kuko ata muvyeyi yo kwifuza kwigisha umwana wiwe ibinyuranye n'indero ifise ico izomushikanako francine ndiyo kubwayi bujumbura kubwijwi rya amerika
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
nshuti turi kumwe mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya ukurikira wa cya kiganiro kwa nyaburunga bakunzi b'ibiganiro vya radio ijwi rya amerika ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri kino gice ca kabiri c'ikiganiro kwa nyaburunga aho tugaruka ku vyerekeye itahukana ry'abasirikare igihumbi bagiye muri somaliya kugarukana amahoro kwa nyaburunga ni kuri radiyo ijwi rya amerika bane honorable professeur evariste ngayimpenda ni cegera c'umukuru w'urunani rw'abigenga amizero y'abarundi honorable professeur mwaramutse mwaramutse mwongera mwaramutse n'abariko baratwumviriza sanga muri kino kiganiro urakoze urakoze nawe ubundi turi kumwe ni olivier nkuru nziza umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana iprona mushinga nawe nkuru nziza mwaramutse mwaramutse jerome kandi turagukengurukiye kuba mwadutumiye urakoze turi kumwe kandi na honorable Pierre Claver Nahimana ni umukuru w'umugambwe w'inzira guhemuka sawa nyafurodefu honorable mwaramutse amahoro meza kandi ndaramukije n'abatwumviriza bose turaguha ikaze muri kino kiganiro murakoze cyane rwose urakoze ubundi turi kumwe ni gabriel banza witonde ni umukuru w'umugambwe w'abanyamahoro apdr mu mpfunyapfunyo y'igifaransa inshinga ntayo banza witonde mwaramutse mwaramutse turamutse n'abariko baratwumviriza bose tunahoze n'umuryango wa nyakwigendera boronosi mabibera atazira memba duhoze n'umuryango w'abaririmbyi bose ko tubuze intwari mu bijanye n'umuziki sanga muri kino kiganiro murakoze cyane honorable professeur hakorwa iki kugira ngo nemba iki gihumbi gitahuka abasoda b'u Burundi kubure n'imigenderanire bigume ari amahoro
nibaza urumva ahanini numvirije abariko baravuga bose ni ibintu bihagaze ku kugeneye imigenderanire y'uburundi n'ibindi bihugu bitunganijwe rero tukaba tubona yuko ari myiza atacu bidutwaye tuyibungabunga uko nyine tukaba tubona nawe yuko umenga hariho icyo turiho turahomba mu kudatunganya mu kutaba dufitanye imigenderanire myiza na bamwe bamwe turabe ingene twinagura ikaba ikaba myiza kuko urabona ko hari icyo duhomba coco biri ko biragaragara nk'aba bantu batashe hariho kumbure uretse aba batashe hariho n'abaziga bati mu nyuma aho nzoshikirwa nkagenda hari uziga kubikuramo agatongo hari uwaziga ku isabamo umugore cyangwa byubakamwo akazu urumva agahombo kariho haba ku gihugu haba kuri aba basirikare ku gihugu cy'u Burundi none urumva hako ako gahombo tukemera kumbure kazohava kazana n'abandi kuko nigeze gusoma ahantu bavuga yuko conseil de paix de sécurité yavuze yuko no mu nyuma hari abandi bazoza ntibavuga abarundi gusa mwa baravuga ko hariho n'abandi bazoza urumva kugira ngo kumbure n'abo hanyuma ntihaze abarundi gusa natwe kumbure twari dukeneye kuba baragumayo hega no ku ishusho ry'igihugu biranakenewe umengo bagayiwe ibyo bariko barakora urutoki rw'abansi b'igihugu apederi yita abansi b'igihugu mwebwe murarubonamo
urumva njyewe sinaruvuze kandi sinarukuyemo mugabo sinshimba kubita abansi b'igihugu ni nicyo gituma nshira imbere cyane ikibazo cy'imigenderanire kuko utanguye kuvuga ko ari abansi b'uburundi nabo nyine bashobora kuvuga yuko uburundi ari ari ubwatsi bwabo mu migenderanire hagati y'ibihugu ni nko hagati y'abantu irashobora gutera imbere nk'uko ushobora gutera inyuma bivuye ku mvo nyinshi ariko igihugu icyo kiguma kigira kwa maruku iyo iyo bitanze rwose kwa maruku rondera ku kuyinagura cyane cyane iyo ubona ko mbure hariho inyungu ukuramo kandi kanatsinda nta gihugu cyunga imigenderanire ni- n'ikindi cyangwa n'indi shyirahamwe atanyungu kibibonamwo cyane cyane urabona eh, urundi nka mikoro si si menshi cyane iyo rero igihugu kitafite amikoro menshi kiracungera cyane icyo kibazo cy'imigenderanire kigiranira n'ibindi bihugu na cyane cyane ibisanzwe bigifasha apederi yagize ati sindi muri leta sindongoye leta apederi ni leta mugabo turayihanura mwe murafise akagohe mukunira leta
urumva ibyarinze bivuga pedere ca ca wibaza ca wibaza nanjye guhanura ko nubu nayiho ndahanura none sibije kuvuga yuko byiza twoja turanagura imigenderanire dufitaniye n'ibindi bihugu kugira ngo nk'iyi bintu tudashima ntibije biradushikira
olivier nkurunziza hari icyo kugwa
Eh, igikorwa cya mbere ni uko eh, ubwa mbere nk'uko twaba tubivuga eh, abarundi eh, leta y'uburundi yokwerekana neza ikabandanya mu nzira bicamo yerekana ko eh, abo basirikare ukuntu bavuyeyo rimwe rimwe abo barenga ko hariho inzira zitameze neza kugira ngo ayo mategeko yubahirizwe kuko si uburundi gusa ejo ukoresheje igikenye ntuce mu nzira ziriho biratuma n'imigenderanire hagati y'ibihugu bya afurika y'ubumwe bwa afurika itagenda neza Eh, icyo rero ni ikintu gihambaye ikindi cya kabiri ni uko eh, abarundi ubwa kabiri nk'uko nari nabivuze tuzoraba ko ivayo ryabo ridatuma abasirikare b'abarundi basigayeyo bagira ingorane kuko nicyo cya mbere gihambaye ni uko abana b'abarundi bari hariya baza ariko aho nabipeka karabera ati n'igihe bagera ntibagera ibihumbi bitanu
mugabo mumenye yuko kugira ngo bagende barabakira bagasaba abandi ari uko babona yuko umutekano wabo n'uw'igihugu cya somaliya utari umeze neza gusaba abasoda b'abarundi rero benshi ntibari gusaba abandi mu gihe umutekano wari ukwiye ni uko babona yuko hari ibitero byinshi atari ko nyabo na reka twongereze kugira umutekano ati bikanguye bibutse kwifuka bukeye kandi abasirikare b'abarundi kuba bariyo no gutaha biratandukanye iyo bari ngaha baba bari mu burundi ariko iyo bari hariya naho baba bari mu mukangaratete kuko ni hamwe uba uvuga uti hamwe nabo na ca gihe byangora wewe murundi uri ngaha inguhafate kugira sinzasubire kugira ingorane iyo uhavuye rero za ngorane bagira zigasubira kuba uburundi buba buhomvye birumvikana neza yuko kuba bari hariya uno musi ari ibihumbi bitanu ntibariyo kubera ari umu- hariyo amahoro n'umutekano menshi ni uko babona ko hari hagati honorable pierre cravera ati ahubwo basa n'abibutse kwifuka bukeye kuko ingingo yafashe mu kwi cumi na kabiri kuvyibuka bo mu kwa kabiri mu mpera z'ukwa kabiri uburundi twa kuntu twagiye turakurikirana harabaye inama zahurije ibihugu bifise abasoda harabaye inama z'aba- z'inama z'umutekano kandi uburundi uburundi ntibwigeze buhara bwaragenda uburundi mu buryo eh, bw'imigenderanire naho nyene butegerezwa gushiramo inguvu bugaca hirya no hino ntibwijajare ngo buhave eh, bubona yuko eh, abanyafrika bene wacu ah, nabo nyene badukunda ijana ku ijana honorable nahimana hakorwa iki
icambere icambere cokogwa ni uguhumuriza abarundi leta itegerezwa guhumuriza abarundi nayo kuntu bivugwa womengo ni ikintu imengo ijoro ijoro riratuguye ko oya niba bahumurize bagire bati aba- abasore igihumbi n'abana b'uburundi batashe mu burundi nibategure nyine bakigwa neza basubire mu gisirikare bakora ibyo bahora bakora ibintu bibanze bicureye babanze bahumurize abarundi ntitubana tubifata nko kumengo mbega ivyo bintu nibiki ijuru rituguyeko ico ni cambere Eh, ica kabiri nico twavuze kubera ha bintu byinyegeje je navyise nti hariho ahantu diplomasi itashi serega diplomasi sa- sajya amanama gusaba urumva baragira amanama harabamo n'ugucengekera eh agace eh, n'ugucengekera agace habe eh, utundi tunama nkumbure batashitsemwo Eh, kandi hakomeye ushobora ku- ku- bashobora kuba barafatiye mwene izo ngingo ntibabitangure Eh, baje aho hantu baha- bahasuzume neza bahashike nabajya bita ngo ni abansi babashikire Eh, jewe simbona nyene eh, nababwiye yuko hagati y'ibihugu hari inyungu ndibona nka uganda ifise abasoda igeze hariya aho nkumbure twe tutashitse wimvuga izovuga ngo nibatangure babatahana basoda ba- eh, b'abaganda oya bazojya ati oya baza mutahana barundi n'abakenya bazogira gutyo baza mutahana barundi wowe utashitseyo none bose bazoca bacika abansi bawe kuba ko hariho utuntu two mu two mu kibeto bo batazo- batamenya Eh, ni inyungu naho nyine utegereza gushika iyo abakenya bariko barakorana n'abantuzeye n'abo muri Union Européenne wimvira ko bavugira uburundi Eh, watu utahari babanza kwivugira bo nyene uvuga rero uburundi guterwa seruka hose hose ni ukuhashika aho hantu mwe naho hose kugira bivugire Ni- niho bazoshobora kwikingira ibintu mwe n'ivyo nahandi bidakozwe gutyo eh, ugira ngo amategeko aragukingira oya jesi ndavyeme bazogucamwo usange bafashe ingingo zitatunezereza nk'izi nico coko banza bitore turangiza ikiganiro birashoboka ko uburundi buza burashikaho hose habera utwo tunama tutamenyekana ibi birashoboka nyine uretse igihugu rero igihugu ni kibi cyane igihugu ni igihugu njye kigiye igihugu iteza kumenya geopolitike y'igihugu indani na geopolitike y'igihugu yo hanze bakaronka abagenzi bakamenya none ubona ko muri muri oni ingingo za nka gufatwa kubera dufise abagenzi akanama k'umutekano kawe nubona ko bakorana bikanka ko bagira ku ngingo kubera dufise abagenzi hajya habaye gusamara n'ubona ko haba hafashe ingingo nyinshi z'umutekano babona ibyo ntituza kugenda rero ikindi gikomeye ni uko aha mu burundi twogira ubumwe eh, bwa mbere ngaha mu gihugu leta ikagerageza guhuza abenegihugu bose abanyepolitiki bose tukaba kumwe na cyane cyane kuko hajya ibintu by'abateye ingorane ni ukwigungira ko byose ingorane zagiye ziba mu burundi byose ni ukwigungira mu gihe rero hari abantu bazokwigungira ko iby'igihugu byose ibi byose biva muri somaliya bakigungira ko hazoguma ari ingorane mugani bugurura abantu bakumva ko twese turi bumwe igihugu Nawe twese uriko uravuga bigungira twese ari iwacu niko nabivuga bariko barabyumva agiye bazobona ko abarundi bose twese turi bamwe dukwiye gusangira kabisi n'agahiye atanya gufatanya gukira tukabyumva kumwe bose bazovugira igihugu kumwe tubyumve kumwe ibintu bigende neza ico gihe rero ni bya byo kujera rimwe navuga ati geopolitique interne tumaze kuba umwe rero tuja hanze naho tukabyumva kumwe mugabo mugiye mu Burundi hari abantu batabyumva kumwe n'abandi abavunika mwene bashaka kuvuga ibindi kuko n'ubu turafise abarundi bamwe n'iza bansi bava ngaha bakaja kuvuga ati ahubwo dufasha bose bose baveyo niho uburundi bwo ku- niho bwo merwa nabi mbica bingorana aho rero nabo nyene turiko turavuga ibyo hanze bya diplomasi yo hanze mugani imigenderanire yo ngaha na nyene bayirabe mbega abantu bose turi bamwe tubyumva kumwe mbega ingorane ni nyabaki dusangira kabisi n'agahe mugize tuba bivugana ivyo bita esprit d'equipe esprit de partage ivyo bintu bibuze esprit d'equipe hakabura esprit de partage hacaba ingorane cyo gituma rero abarundi twese tumbe tubumwe hama ubutandukane bwacu arizo nguvu na cane cane dutegura amatora neza y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kugira ngo inzego zizosubirira zihari ntizohitire mu ngorane zizobe inzego zizohitira mu kigega vyuzuye murakoze urakoze cyane ndagushimire gabriel banza witonde nibutsa yuko uri umukuru w'umugambwe w'abanyamahoro apedere mu pfunyapfunyo y'igifaransa wakoze no kwitaba kino kiganiro amwe ngenda bashimiye cyane kuko murakoze rwose abarundi bari bakeneye kumenya icyo abanyepolitiki babona kuri iyo ngingo urakoze ndagushimire nawe honorable pierre claver nahimana umukuru w'umugambwe w'inzira guhemuka sabanya frodebu wakoze kwitaba kino kiganiro nawe mwakoze kuba mwadutumiye muri iki kiganiro gihambaye ku buzima bw'igihugu ko kiraba ingabo zacu z'uburundi urakoze ndagushimire nawe honorable professeur evariste ngayimpenda nibutsa kuri cegera c'umukuru w'urunani rw'abigenga amizero y'abarundi wakoze kwitaba kino kiganiro Eh, urakoze kubyibutsa kandi wakoze n'ukuntu mira nagomba kandi nkengurukire n'abariko baratwumviriza urakoze reka nawe ndagushimire olivier nkuru nziza nibutsa abatwumviriza kuri umunyamabanga mukuru ukaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana iprona wakoze kwitaba kino kiganiro wakoze jerome kudutumira kandi n'undi munsi muzodutumira tuzoba ibitabo urakoze nongere nshimire nawe wagikurikiranye tukaba twariko turabira hamwe itahukanwa ry'abasirikare igihumbi bari muri somaliya n'ingene abanyapolitike bavyakira ndabipfurize mwese kuranirwa mu banki no mu vyanyu naho ubutaha Jerome Niyonzima nawe tugushimire kudutegura no kutugezaho iki kiganiro tubibwira kandi abakunzi baradijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda ku biganiro twabateguriye kuri iyi saha araha bihumurije nkaba rero mbashimiye byimazeyo kuba bahisemo gukurikira radiyo ijwi rya Amerika bararikire rero n'ibindi biganiro byacu ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri uh, keri nashwan afatanije na fatuma karara arimasi nibo bafa- bamfashije kubagezaho aya majwi mumaze kumva kuri mikoro rero mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika